turashimye ko madanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isanganira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotureve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe umugwi utunganya amatora mu burundi seni wavanye agaton rwasa n'abandi banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ku rutonde rw'abemerewe kwitoza mu matora y'abashingamateka azoba mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka muri ico gihugu ico bahowe muracumva ahandi hato mu burundi kandi amezi abiri araheze icogu na repubulika ya demokarasi ya kongo bisinya amasezerano yo kuvanako amakori ku bicuruza mirongo itandatu na bitandatu hagati y'ivyo bihugu bibiri kugera ino saha yamara iyo ngingo niratangura kuja mu ngiro ujya munsi barapfa kuvuga gusa hari kumubahaye umugongo rero baca bitangura kandi ukuruhisha iyo bavuga bajya abashefu ntibaguma babikurikiza mu burundi usanze izamu ryiza hari igihe ujya ukatacu utanze aragucira ngo zana ibihumbi bibiri ufise nk'utunyene udutomati cyangwa udutunguru abo ni bamwe mu banyagihugu bakorera ubucuruzi hagati y'uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo mwirya nino ku isi ibiro vy'inyamiramabi aha muri amerika vyaraye bitangaje imyidondoro y'umugabo yishe abagera ku icumi babagongesheje imodoka idonido ni mukanyisase musambwa ikazi nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika umuntu umwe yarahitanywe n'umucano wawadutse modoka yo mu bwoko bwa tesla yahiriye imbere y'ihoteli ya donald trump aheruka gutorwa nka perezida wa amerika iri mu gisagara ca las vegas abagera ku ndwi nibo bakomerekejwe n'uwo mucanwa uwahitanywe n'uwo mucanwa niwe yariko atwara uwo muduga abategetsi ba las vegas bavuga ko warimwo ibisasu abantu baturitsa iyo baryohewe feu d'artifice mu gifaransa abategetsi bavuze ko abakomeretse batakomeretse cane umwe mu bajeje umutekano atashimye ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko uwariko aratwara uwo muduga yari yawukotesheje biciye kuri application yitwa turo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yaciye ashikiriza ijambo abanyagihugu gihugu aho yavuze ko matohoza ariko arakogwa harimo ukumenya niba ivyabaye hari isanyino bifitaniye n'uwishe abantu bagera kuri cumi na batanu mu gisagara ca new orleans kiri muri leta ya louisiana gihe bari mu birori vyo guhimbaza umwaka mushasha tukivuga ku vy'uwo mugabo yishe agonze abantu cumi na batanu mu gisagara ca new orleans ku musi w'ubunani agakomeretsa mirongo itatu na batanu igisata c'inyamiramabi muri amerika fbi kivuga ko bishoboka cane ko ubwo bisha yabukoranye n'abandi perezida wa amerika joe biden yaraye rero ashikirije ijambo abanyagihugu ababwira bishasha kuvyo amatohoza ameze kwerekana ku bakozi iryo bara yitwa shamshude din jabar ni umunyamerika w'imyaka mirongo ine n'ibiri yavukiye muri leta ya texas yarabaye umusirikare wa amerika mu kiringo c'imyaka myinshi yongera aba mu mugwi w'abasirikare b'inserukarukamvye perezida joe biden wa amerika abandanya kuvuga ko amasaha make y'imbere yo gukora ibara yashize ku mbuga ngurukanabumenyi amavideo yerekana ko ububisha yakoze yabukoze yisunze ivyiyumviro yarashigikiye vy'intagondwa zitira idini rya kisilamu imodoka yagongesheje abari mw'ibarabara bahimbaza umwaka mushasha yari inkoteshanyo yo mu bwoko bwa ford yariko idarapo riranga intagondwa zitirira idini rya kisilamu kandi yarimwo ibirwanisho itangazo ry'ibiro vy'inyamiramabi muri amerika fbi naryo rivuga ko mw'isakwa ryakozwe muri quartier ikundwa cane n'ingenzi iryo bara ryabereyemwo hari ibisasu birimo ibibombe vyo gutega bisa nk'ivyari muduga wa shamshude din jabar bahasanze fbi ikavuga ko mu vyo igitohoza harimwo kumenya ubucuti yari afitaniye n'intagondwa zo mu murwi wa icc witira idini rya kisilamu hamwe no kumenya niba hari abandi bari basangiye umugambi ijwi ry'amerika aya makuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ari mu karere k'ibiyaga binini vya afurika turahere mu burundi agaton rwasa aza imbere mu matavuga rumwe na leta y'ico gihugu abashingamateka bandi babiri bo mu mugambwe snl n'abakomoka mu migambwe iri mu runani burundi bwa bose ntibari ku rutonde rw'abemerewe kuzo kwitoza amatora y'abashingamateka azoba muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu umurwi wigenga utunganya amatora mu burundi wasohoye urutonde rw'abemerewe kuzokwitabira amatora yo mu kwa gatandatu ku mugoroba wo kuwa kabiri w'ino ndwi urunani burundi bwa bose rukumiriwe muri ayo matora mu gihe rwari ruheruka kwemerwa n'ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu hari igenekerezo rya cumi n'indwi z'ukwezi guheze kw'indwi rugizwe n'imigambwe frodebu kodebu fedes na cndd seni yavanye urunani burundi bwa bose ku rutonde rw'abemerewe kwitoza nyuma y'iminsi iri munsi y'indwi imwe agaton rwasa atangaje ko azokwiyunga n'urwo runani mu matora umurwiseni ugasigura ko wavanye urwo runani burundi rwa bose ku rutonde rw'abemerewe kwitoza kubera urutonde rw'urwo runani rwariko abashingamateka batatu b'umugambwe senel utari muri urwo runani ku bwa sena ibi bice ku biri n'ingingo y'ijana na cumi na kabiri y'ibwirizwa rigenga amatora n'iyindwi mu rigenga imigambwe abashingamateka urunani burundi bwa bose seni ivuga ko rwazize ni agato rwasa acemeza ko arongoye umugambwe seneri umushingamateka efrazi mutezinka na anatole karorero bo muri uwo mugambwe umushingamateka agato rwasa w'imyaka mirongo itandatu muribuka ko yaje ubwa kabiri mu majwi mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri evariste ndayishimiye yatahukanyemo intsinzi nka perezida w'uburundi agato rwasa ntiyigeze yemera ko yatsinze ayo matora yavanywe ku burongozi bwa seneri mu kwa gatatu ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane n'abagirizwa kuba mu kwaha k'umugambwe sndd fdd kugera ino saha akaba yemeza yamara ko ariwe agitwara uwo mugambwe kefa nibizi atwara umugambwe kodebu uri mu runani burundi bwa bose nawe yavuze ko kuvanwa ku ntonde z'abazo kwitoza mu ntara zose z'uburundi ari ugukumirwa gushingiye ku batinya urwo runani agira ati ntibifuza ko urunani rwacu ruja mu matora kubera batinya inguvu dufise umurundi w'umuhinga mu vya politike yavugishije itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ntashime ko amazina y'uwatangazwa nayo yavuze ko ubutegetsi buhari buhazwe n'ibibazo birimwo ivy'ubutunzi bwakoze ibishoboka vyose kugira ngo bukumire agato rwasa mu matora kubera benshi mu banyagihugu bamwizera nk'uwuzana inyishu ku bibazo biri mu burundi ikirangamisi c'amatora kivuga ko utashimishijwe n'ingingo ya seni afise imisi ibiri yo kunguruza muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro nayo igaheza igatangaza ingingo yayo mu kiringo kitarenga um, iminsi umunani umurwiseni uzotangaza urutonde rwayo ntabanduka rw'abemerewe kwitoza igenekerezo rya cumi na gatatu z'ukwezi kwa mbere tukivuga ku vy'amatora mu burundi mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abarundi perezida w'ico gihugu evariste ndayishimiye yashikirije abanyagihugu atwara n'amakungu igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri yagarutse mu matora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu aho yasa yasavye abanyagihugu uh, kuzogaba mu matora kuko kubwiwe gutora nabi bishobora gutamumanga igihugu muri iryo jambo ndayishimiye yavuze ko leta yiwe igiye guhagurukira abantu bose basubiza ubutunzi bw'igihugu inyuma yemeje ko hari abakozi ba leta banyuruza ubutunzi bw'igihugu abamugajwe n'igiturire hamwe n'amabanki anyegeza amafaranga y'igihugu ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu burundi murabisomerwa na tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari karatanga inyigisho mu gikorane cyo gushima imana cyasozerewe kuri uyu wa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri evariste ndayishimiye yemeje ko mu bisata nka byose by'igihugu hiraye ingeso yo kurya ibiturire atanga akarorero ko mu gisagara ca bujumbura aho kuva ku mukuru w'ibarabara gushika kuri buramatari barangwa no kurya ibiturire mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abarundi naho yadomye urutoke ku bagwizatunga n'abadandaza bataratahura akamaro k'amakori n'amatagisi abarundi batarategera neza kubungabunga ubutunzi bw'igihugu bamwe mu bakorera leta ntibatahura ikoreshwa neza ry'ikigega cy'igihugu hari abashikiranganji bamwe bamwe basohora amahera byitwa ko barisha ibikorwa bitigeze bikorwa hagutyo amahera bakayanyuruza hari n'abariha amasoko atigeze abaho abarongozi b'amabanki nabo bari bajeje gukingira ubutunzi bw'igihugu ubu nibo babuhungabanya mu kunyegeza amafaranga bagatanga mu ibanki nkuru y'igihugu amaraporo atariyo bamwe mu badandaza nabo barashoye ibidandazwa hanze amafaranga mvamakungu bagurishije ntiyigeze yinjira mu kigega ca leta ibyo byose bikaba byabaye mu mwaka uheze patiri diodone nibizi arongoye iseminari ntoya ya kanyosha mu gisagara ca bujumbura mu nyigisho yatanze muri ico gikorane yemeje ko mu gihugu c'u burundi hariko harabura uturerero twiza two kwigana aho usanga n'abana bategwa isoni bakamara baramazwa no kuba bavutse ku mubyeyi yiba ajya ibiturire yafunzwe kubera iyo ngeso uwo museseredoti ati hari abajya ibyabo n'iby'abandi abarenganya abo bajejwe abasarura leta bakaguma barundanya amatungo n'izindi ngeso zisigaye zariraye mu ndongozi muri kino gihe bigatuma umunyagihugu abura yacira n'ayamira umukuru asigaye aronderwamo urushinge ukazomugendereza indwi yose indwi zibiri ukamubura kandi ari ngaho ukamubura umubona umwifuza ukamukena kandi ari wewe yarabereyeho none tuje kwande tujehe basi muratubwira dushiraho abandi buboneka hari abapfungira abantu ubusa mu kwerekana ko bakomeye ko bazwi bagatakaza bwa buntu maze ukuri ukabasiga no kwicisha bugufi musa yatubwiye izo ngeso rero ziriko zirandukira indongozi hirya no hino mu gihugu kandi zizotuma igihugu gifutana kubw'uwo mupatiri abarundi barahemukiye abiguza igihugu na afurika asaba indongozi kwikubita agashi bagakurikiza iragi ry'abigize igihugu twubake demokarasi y'ukuri umwanya batanga nka nyene na mandela bamaze badufasha ngo tubane mu mahoro dutere imbere uwo mwanya uriko uravyara iki turondere ineza y'igihugu le bien commun le bien supreme abana b'abarundi baguye ku rugamba bozuka bakagaruka bagatembera mu biro bagatembera mu mihana twababwira ngo basheshe amaraso yabo ngo dushike aha ngo dushike kuri ibi tubaheshe iteka mu kubaka igihugu cyiza imiryango yabuze abana babo yizigiye kuronka ubuzima buzira ibibazo none babayeho gute ubwo ntibahemukiwe nabo bahosheje nabo bahojeje duhinduke umukuru w'igihugu yashikirije ingingo zafashwe kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bugarukirwe abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo bahanwe barihe ikibiriraho ibyo basahuye kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki canke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu banki nkuru y'igihugu abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo vyabo bazofatwa nk'abasi b'iterambere ry'igihugu abagarariji hanyuma bahanwe vy'akarorero abajejwe kwegeranya amakori n'amatagisi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bagiye guhembwa harabwe amahera binjije kandi n'amategeko abagenga azohindurwa kugira ngo amakori n'amatagisi by'igihugu byose byinjire mu kigega ca leta muri kuno kwezi kwa cumi na kabiri umukuru w'igihugu yarabogoje umushikiranganji w'ikigega ca leta n'uwurongoye ikigega cegeranya amakori n'amatagisi mu burundi iryo bogozwa ryabaye inyuma y'uko hagaragaye igihengeri c'imi miliyaridi ijana na cumi n'imwe zategerezwa kwegeranywa mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu eka n'ubujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bujumbura nawe nyene yarahagaritswe mu mabanga yagerezwa kunyereza imbuto z'ibigori zatanzwe na leta uwu mwaka aha abarimyi imbuto zo mu mwaka uheze zaboze bituma abarimyi bahahombera izo mbuto z'ibigori bateye ku gatasi zikaba zitigeze zi bimera Thierry Ndayishimiye urakoze perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe mu ijambo ryo kwipfuriza umwaka mwiza abanyagihugu atwara yijeje bidasubirwaho ko u Rwanda ruzokora ibishoboka byose mu gukomeza kurinda umutekano ku mipaka iruhuza n'ibindi bihugu bibanyi ibi byakurikiranywe na Eric Bagirubusa ijambo perezida w'u rwanda paul kagame yagejeje ku baturarwanda risoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ryatambutse kuri radiyo na televiziyo byose by'igihugu mu ijambo rye umukuru w'u rwanda yibukije ko u rwanda rwibutse ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yavuze ko nyuma y'imyaka mirongo itatu u rwanda rwarushijeho gutera imbere runiyubaka mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu n'abagituye ku kijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane perezida kagame yatsinze ku mpuzandengo ya mirongo cyenda n'icyenda ku ijana yavuze ko byashimangiye icyizere abaturage bafitiye abayobozi mu nzego zitandukanye aha yashimiye buri umwe mu bagize uruhare mu migendekere yayo nongeye gushimira abanyarwanda bose n'inshuti z'u rwanda inkunga yanyu mu gihe cy'amatora ndetse no mu bindi bihe igihe iyo nkunga ibikenewe abanyarwanda bagaragaje mu ijwi riranguruye ko bashaka kugera no ku bindi byinshi kandi byiza na serivisi zirushijeho kuba nziza mu myaka iri imbere kandi tugomba gufatanya twese kugira ngo tubigereho muri iri jambo ryamaze iminota igera muri itandatu umukuru w'u rwanda yanagarutse ku bizazana u rwanda rwanyuzemo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane birimo icyorezo cya virusi ya mabaga cyahitanye ubuzima bwa bamwe muri uyu mwaka ushize twahuye n'ibibazo bitandukanye muri byo icyateye impungenge cyane ni virusi ya mabaga ku miryango yabuze ababo twifatanije namwe muri aka kababaro ndashimira abakozi bo mu nzego z'ubuzima ubutwari bagaragaje n'abafatanyabikorwa bacu umusanzu batanze w'ingirakamaro kubera ibyo iyi ndwara yatangajwe ku mugaragaro ko yarangiye mu ntangiriro z'uku kwezi ihitanye ubuzima bw'abantu bake mu mateka yayo ku ngingo ijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke kimaze iminsi cyumvikana ku mipaka u rwanda ruhuriraho n'ibihugu bituranyi perezida kagame yavuze ko u rwanda ruzakomeza kwifashisha uburyo bwose bushoboka mu kurinda imipaka yarwo Unfortunately, we continue to see instability in our region along our borders.
ikibabaje turacyakomeje kubona ibibazo by'umutekano muke mu karere kacu hafi y'imipaka yacu ndashaka kubizeza ko umutekano w'u rwanda n'ubusugire bwarwo bizahora birinzwe byuzuye hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka inzira z'ubusamo n'ibisubizo by'agateganyo ntibishobora gukemura iki kibazo hakwiye kubaho igisubizo gisobanutse gikemura impamvu muzihaba mu gihe giciriritse no mu gihe kirekire icyo kikaba cyatanga amahoro arambye ku baturage bose b'akarere kacu ibi ni ingenzi kuri twese nta n'umwe uvuyemo nta mahoro agenewe bamwe ngo ntagere ku bandi twese dukeneye amahoro amwe tuzakomeza guhagarara ku kuri kw'amateka ku bijyanye n'ibyo tunyuramo kandi ntituzigera twemera kugaragazwa uko tutari
uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane urangiye u rwanda rudacanwa kane ibihugu bituranyi byarwo ari byo repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse n'igihugu cy'u burundi uburundi bwageze n'aho gufunga imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u rwanda bushinja umuturanyi gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hategekaga nyakwigendera petero nkuru nziza u rwanda rushinja kandi kongo kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda no gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa fdlr ushinjwa gukora jenoside mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kongo nayo igahindukira ishinja u rwanda gutera inkunga abarwanyi bo mu mutwe wa ma makumyabiri na gatatu perezida kagame mu ijambo yagejeje ku baturarwanda n'inshuti z'u rwanda yanibukije ko abanyarwanda ubwabo aribo bagomba gufata iya mbere mu guteza imbere urwababyaye batarindiriye ko hari undi wabateza imbere yanavuze ko urubyiruko rwitezweho kuzageza u rwanda ku ntera ihambaye mu myaka iri imbere nongeye kubifuriza mwese hamwe na banyu ibyiza byose byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara amezi abiri araheze uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo bisinye amasezerano yo kuvanako amakori ku bicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu hagati y'ivyo bihugu bibiri kugera ino saha y'amara iyo ngingo ntiratangura kuja mu ngiro abakora urudandazwa ruto ruto rwambukiranira imbibe bagasaba ko imvugo yojana n'ingingo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo bamwe mu bacuruzi barimo abarundi n'abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu burundi bakabijyana mu mujyi wa uvira banyuze ku mupaka bakava imvira bemeza yuko bakibisorera amafaranga ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba minisitiri babyo b'ubucuruzi aribo julie paluku wa congo na ninjimbere chantal w'uburundi tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro ku bidandazwa mirongo itandatu na bitandatu by'imbugwa mu bihugu byombi ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma y'aho amaze gusinyigwa turi nabo na mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga imbuto ibishyimbo amata ndetse n'amazi avuga yuko bakomeje kwaka imisoro ujya munsi barapfa kuvuga gusa hari kumubahaye umugongo rero baca batangura hara kandi kuruhisha bagisubiza bujya bose bujya bujya bujya bujya busuruzi bujya buto buto usanga n'ibitoke n'udutunguru twe abantu bazana ku mutwe hanyuma rero baca bagufata hariya muzana amahera tubabaye yuko ibi byose bamaze kubikura baca bavuga bijya baravuga n'ibiwabo ariko rero twasaba inyene kandi kubagira bagume badufashe bagume bagira rero isuivi baze barabe hanyuma barabe ku bintu biguma bitembera iyo bavuga bajya abashefu ntibaguma babikurikiza baguma mumaze kubivuga hanyuma rero bahaye umugongo bacyatangura kandi kudufata byo dufite uburyo budandaza buto buto abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri kongo basoreshwa no ku ruhande rw'i burundi hari amafaranga basabwa mu burundi mu kugira tujabuke usanze izamu ryiza hari igihe ujabuka atacyo utanze aragucira ngo zana ibihumbi bibiri ufise nk'utunyeni udutomati cyangwa udutunguru aha mu burundi baradusaba demiri fura ahandi demiri fura abacuruzi basaba ko ku mupaka bagatumba na kavimvira hamanikwa urutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasoze n'ibyo batemerewe aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mupaka wa kavimvira tuza tutinye turajugumira tu egizambe njanye ibiro mirongo itanu vy'ibiharage moranza njugumiye nta mahoro mfise saba yuko wodushirira orosa ngaho tukamenya ibiro majana abiri ntushobora kubiriha cyangwa ibiro ijana ntushobora kubiriha tugende tubizi ivyo tuje gukora kubera tuzanye n'ivyo ashara ntuzogira ingorane usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abaturage bafite bavuga kandi ko birukanwa n'aho bari basanzwe bakorera hafi y'umupaka baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntitujye hariya kure ntibatwugarire ko bakaca baza polisi ikabisanzaza ikabimenagura bakabihonyanga bakabisiribanga twebwe ducuruze nk'uko turabacuruzi bato bato ducuruza inyanya ngaha tucuruza abapolisi baca baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabatu bikamenagurika byose ubwo minisitiri w'ubucuruzi muri congo julie paluku na chantal nijimbere w'uburundi batangizaga iki gikorwa cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu mpera z'ukwezi kwa cumi basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za minisiteri zombi buvuga ntibyadukundira gusa mu kwezi kwa cumi abo baminisitiri hari icyo bari bavuze kuri ayo masezerano mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri kongo no mu burundi avuga ko ibyo mirongo itandatu na bitandatu iyo bitarengeje idolari magana atanu bidasoreshwa twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri uvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri lisite y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa i bukavu andi makuru ava muri biro ishinzwe abacuruzi ku mupaka wa kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ari uko za serivisi zikorera ku mupaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu batazaza bishyuza vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ejo aho bukera imyaka mirongo itandatu n'itandatu izoba irumanye umunsi ku yundi alaska ibaye leta ya mirongo ine n'icenda muri leta zunze ubumwe za amerika yiyongeye ku mareta yaragize amerika ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa mbere ko mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'icenda imbere yaho yari nka koloni y'uburusiya byagenze gute ngo ije mu minwe ya amerika mugenzi wacu thomas kamirindi arabigarukako kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo ine na rimwe arasika yari nka koloni y'uburusiya kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na gatatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na gatandatu uburusiya n'ubwongereza barwaniye muri kirimeya intara yaje kuba iya ukraine ariko ubungubu muri iki gihe yigaruwe n'uburusiya kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane uburusiya bwaratsinzwe icyo gihe noneho bugira impungenge ko abongereza bashobora no gutera arasika baturutse muri kanada bituranye kanada yari koloni y'ubwongereza aho kugira ngo rero arasika igwe mu maboko y'abongereza uburusiya bwahisemo kuyigurisha na leta zunze ubumwe za amerika uburusiya bwabibwiye amerika bwa mbere mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu n'icyenda amerika yabyakiriye neza ariko nayo yari ifite ibibazo bikomeye byaje guturikamo intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu nyuma y'intambara uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika william henry seward yihutiye gusubukura imishyikirano n'uburusiya ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatatu igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi we na edward stokel ambasaderi w'ingoma y'uburusiya i washington icyo gihe wari ku rwego rwa minisitiri basinye amasezerano yo kugura arasika ku madolari miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana abiri ugereranyije ni nk'amadolari miliyoni ijana na mirongo ine n'eshanu y'iki gihe sena ifite mu nshingano zayo kwemeza amasezerano mpuzamahanga kugira ngo ashobore kujya mu ngiro yayahaye umugisha iminsi icumi nyuma yaho ku itariki ya cyenda y'ukwa kane kwakurikiyeho naho perezida Andrew Johnson yayashyizeho umukono ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi aba rero abaye itegeko rya leta zunze ubumwe za amerika ariko rero arasika yabaye iya leta zunze ubumwe za amerika burundu ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwa cumi igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi ibihugu byombi bimaze guhanahana amasezerano ya burundu yemejwe n'inzego zabyo zose zibishinzwe ibyo bita ratification Alaska yamaze hafi imyaka ijana ari nk'umutungo wa leta zunze ubumwe za amerika ni ukuvuga itaremerwa nka leta mu zindi itegeko ryo kuyigira leta ryemejwe n'abadepite sena n'umukuru w'igihugu david dwight eisenhower mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani noneho ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda perezida eisenhower ashyira umukono ku iteka rishyira itegeko mu ngiro arasika rero ibibaye leta ya mirongo ine n'icyenda hagati aho muri uwo mwaka ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa munani hawayi nayo yabaye leta ya mirongo itanu ubu rero leta zunze ubumwe za amerika iracyagizwe na leta mirongo itanu kugura arasika leta zunze ubumwe za amerika yabyungukiyemo cyane icya mbere arasika niyo nini muri leta zigize igihugu n'ubuso bwa kilometero kare miliyoni imwe ibihumbi magana atanu na cumi na birindwi magana arindwi na mirongo itatu n'eshatu icyo gihe kandi yayiguze make icya kabiri arasika ifite ubukungu buhagije ku buhinzi uburobyi peteroli nyinshi amabuye y'agaciro menshi atandukanye nka zahabu n'ubukerarugendo arasika kandi yafunguriye amarembo amerika ku majyaruguru y'inyanja ya pasifika no mu majyaruguru ku gasongero k'isi bamwe mu bategetsi b'uburusiya bakunze kwerekana ko byabaye ikosa kugurisha arasika ariko abahanga bavuga ko ntacyo uburusiya bwakora kugira ngo buyisubirane ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze abiri aha niho ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kigarukiye kuri mikoro no mu buhinga bw'ivyuma mwarimu agiteguriwe na jewe diane ninahazwe nari nakibateguriye ku izina rya bagenzi banje ndabikibanira ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose anje turongera mu makuru ari imbere